ndiyo kubwayo ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemwo radio isanganiro kaze muri ano makuru mu Kirundi ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Alphonse Kubwimana akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira imigambwe izo kwitaba amatora yo mu mwaka uza isabwa kuzokwisunga amategeko mu gutanga intonde z'abazokwitoza biri mu biriko birashikirizwa mu nama mugujejwe amatora seni uri kuragiranira n'abarongoye iyo migambwe hari abanyagihugu bo muri kiyange ya kabiri ni muri zone ya buterere mu gisagara cya bujumbura basaba ko ibombo rusange bahora bavoma ko ryugaye risubira kugururwa ubu iyo babuze amazi bakoresha bikora kuyimvura turababwira n'ayavugwa mu bushinwa aho umugera wa coronavirus umaze guhitana abantu bagera ku ijana mu burundi naho nyine ngo icyo kiza kirabahagaritse umutima murabyumva muri ano makuru sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro
dasubiye kubaramutsa ahahoze isoko nkuru ya bujumbura ngo si ikibanza cyo kugurishwa uwo kubaka wese ngo yomenya ko yubaka ikintu gikomeye nk'icirore cy'umugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ashikiriza ibyaranguwe n'ubushikiranganji bukukira ibiro by'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu imbere y'inama nshingamateka na nkenguza amateka mu kwezi kw'icumi na kabiri guheze Joseph Butore yamenyesheje ko atabagwiza atunga baregera ivyo biro bafise intumbero irashe y'ukubaka ikintu ciza ahahoze iyo soko nkuru ya Bujumbura tumukurikire ntawo turabona baza bavuga imvugo itomo ifise intumbero irashe byo kuba ikintu ciza hajya hanga abenshi murazi ko baza bagira bati nangahe ndahagure atutihajya ntihagurishwa twifuze ko hajya ahantu usubira vya bintu vyashashagiye twifuza ko kubakwa ikintu kiboneka vyobaco coba cy'ukuri ari icirore c'umuga mukuru w'ubutunzi icirore c'igihugu twari twatawe kuvugana muri banki mondiale baratwemerera yuko bashobora gufasha mu gusanura iryo soko ariko biciye muri projet pdrb uzi ko nayo ivyo vyashingamo n'amashinga amateka n'inkenguza amateka bari batubwiye ko barikurinda faze ya mbere ya projet pdrb igashobora gutangura neza hanyuma ukabona rero kwagura dushira muri marché centrale ni mu gihe kuri uyu wa mbere imyaka indwi yari irangiye isoko nkuru ya bujumbura ihiye abahaburiye ibyabo nabo bagasaba ko hosubira kubakwa bamwe mu banyagihugu bo muri quartier Kiyange ya kabiri iri muri zone Buterere ni mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura baridoga kubera iyugagwa ry'ibombo rusangi bahora bavoma kwa amazi bakavuga ko mu kuronka amazi baje kuyarondera ku yandi mabombo canke bagakoresha amazi baretse y'imvura abo banyagihugu bagasaba bijejwe kubugura iryo bombo kugira baronke amazi meza ni nkuru tubaza Adrien ndi mu rukundo haraheze nk'indwi zibiri tuja tubona regide ziraje nk'uko abanyagihugu babishikiriza inyuma y'iminsi myinshi igihombo ryugawe basigaye bavoma kure ibyo nabyo bigatuma bahurira ku mabombo yo muri iyo micungara ari benshi ibatuma bataronka amazi menshi nk'uko babishikiriza iri bombo ryaboma ko abantu benshi turabazwa n'ukuntu banagihuga iryo bombo kuko birateye agahinda hari abantu b'abatama n'abatamakazi batagira n'ikibafasha batafise n'abana mugabo yandara akavoma kuri iri bombo mugabo igihe baryugariye rero ni ingorane tuja tubona regide ziraje ikura ko konteri yaho urumva rero ntituzi icyo yayikuriyeho ubu tuja kuyasega mu mihana canke tukaja ku ibombo riri kure y'aho duherereye turagura mirongo itanu n'amaduma abiri isuku wowe rikora gute kandi wumva amazi ava kure dufise ingorane kuko tukironka aho tuvoma irindi bombo rihari riri kure cane twebwe kuri uru ruhande ntitukironka amazi tuvoma tugiye mu riri hirya usanga hari benshi tukabura ukuntu turonka amazi dukoresha turabura iyo tuja kuvoma tugiye kuvoma mu masite dusanga abantu ari benshi bigaca bituma turonka amazi make make bidakunda yuko dukora neza nk'uko bitegetswe ko twara dukora abanyagihugu bakavuga ko rimwe na rimwe bishika bagakoresha amazi y'imvura ibatera amakenga ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike bagasaba ko igihombo giugururwa ahubwo mbere yo n'imvura iramutse igwa umuntu abatomboje nawe urabyumva niyo umuntu aca yifashisha nyene mu gihe yashoboye kuyareka urumva dufise n'ubwoba ko najya ndwara yakorera izo hafi isubire kwaduka kuko n'ukuri iri bombo twashaba yuko boza bakaritwugururira abajeje intwaro muri iyo zone bakavuga ko igihombo giugawe kubera ukutumvikana kw'abantu babiri ku bijanye n'itunganywa ry'iryo bombo Ernest Nduwimana arongoye zone Buterere akavuga ko iryo bombo rigiye kugururwa vuba ribanje guhabwa undi muntu mushasha aritunganya Arakoze Adrien mu makuru ya politike naho mu gwiseni usaba barongo imigambwe izo kwitaba amatora yo mu mwaka uza kuzokwisunga amategeko mu gutanga intonde z'abazokwitoza umukuru w'umugwi ni Petero Karaveri Kadise mu nama n'abarongoye iyo migambwe yabasabye kuzokwisunga ibitsina n'ubwoko mu gukora intonde z'abo bazokwitoza
Isanganiro iradiyiduhuza
Amakuru twabateguriye arabandanya abantu bakoresha ibarabara rikuru nimero zitanu basaba ko ryosa no hakiri kare ni mu gihe hibonekeza ibinogo ahatari hake mu bice vya komine Buganda kandi igari rikiri rishasha umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Cibitoke amenyesha ko bamaze kwandikira ubushikiranganji bushinzwe ikibazo kijanye n'amabarabara na muyobozi mukuru wajejwe amabarabara akamenyesha ko agiye kugendera iryo barabara yirabira ivyo bivugwa n'inkuru ya Alex Ndayiragije iryo barabara RN5 ahitwa Nyamitanga muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke imvura iguye ivyondo biva ku mitumbi hanamiye iryo barabara bica vyuzura muri iryo barabara hanyuma nta modoka zisubira kurengana gushika ivyo vyondo bikuriwe muri iryo barabara mu micungarawe ya Ndava Kaburantwa Gasenyi naho nyene muri komine Buganda ibinogo nivyo vyibonekeza muri iryo barabara eka no ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke kw'ibarabara rija mu ihinguriro ry'isima buseko naho nyene haribonekeza ibinogo abakoresha iryo barabara rero basaba ko ryosa nugwa ritarasubira kononekara aho ni mu gihe hari haheze imyaka igomba gushika itanu iryo barabara RN5 ryari ryarasubiwemwo guhera ku ruzi ruhwa gushika ku rwego rwa bubanza na cibitoke ahitwa nyamitanga ku bijanye n'iyo myidogo y'abanyagihugu bakoresha iryo barabara umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya cibitoke saidi anise amenyesha ko bamaze kwandikira bushikiranganji afise ikibazo c'amabarabara mu minwe umuyobozi mukuru nawe ajeje igisata c'amabarabara amenyesha ko ari hagishingwa ayo mabanga ko ariko aragendera ibice vy'igihugu havugwa mw'amabarabara yononekaye ngo agiye kugendera n'iryo barabara RN5 arabe iyo myidogo y'abanyagihugu yongera arabe icokogwa aho rero mw'ishirahamwe mpuzamakungu FIDA babicishe mu mugambi Penesa Dream bariko batera ibiti ku mitumbi haramiye ahitwa Nyamitanga kugira bakinge iyo nkukura izane ivyo vyondo bibuza imiduga kurengana aho mu Nyamitanga mu Cibitoke Alex Ndayiragije Radio Isanganiro Arakoze Alex Ndayiragije tubandaniza no makuru mu gisata c'indero gukoresha ikibazo mu kurondera abakozi bashasha biherutse kugirwa mu gisata c'indero mu Burundi ngo biratanga umwizero ko ikimenyane mu gutanga akazi bigiye kuranduranwa n'imizi bishikizwa n'abigisha baherutse kuronka akazi biciye muri iyo nzira mu rumonge baronkejwe makete abarungika ku kazi kuri uyu wa mbere urongo intara y'indero ya rumonge nawe akabasaba kuzotegura abanyeshuri bazoshobora gutora mwe n'ivyo bibazo n'inkuru ya Jean Pierre Misago byari bigoye muri iyi minsi ihetse ko umuntu yoronka ingana akora bamwe muri abo bigisha baherutse kuronka akazi bakoze ikibazo bavuga ko batabona neza ingene bazova mu bushomeri barimwo iyo nzira yo gukoresha ikibazo rero mu kurondera abakozi barayishima bakavuga ko ije gukura akamwana wa mama kahora kibonekeza mu gutanga akazi turashimirwa abarongozi bacu biyumviriye icyo gikorwa cyo gukoresha ikibazo kugira ngo umuntu aronke akazi ata bimwe vya mwana wa mama bigiyemwo ata bimwe vya mpinga yanje bigiyemwo vy'ukuri twarabonye yuko igikorwa cabaye mu muco nukuri turakenguruka cane kiriyazisi ni ukuri umuyobozi w'intara y'indero ya rumonge hampande yo kubasaba ko boca baja ku murimo bagakora bakora nk'abikorera abasaba gutanga ubumenyi butegurira ababuronkejwe kuzoshobora gutora ibibazo by'ukuronka akazi baje bigisha abana neza babigisha bafise ihangere yuko uku nabo nyene barose akazi bakoze ikibazo niyo bazi batanga ubumenyi buzotuma aba bana bagiye kurera bazoshobora gukora ikibazo bakamenya bakaronka akazi kuri iyi nshuro intara y'indero ya rumonge yaronkejwe abigisha ijana na mirongo irindwi n'indwi igitigiri ujejwe intara y'indero avuga ko kitarakwira akizera ko leta y'u Burundi izogenda igikwiza buke buke jean Pierre misago mu rumonge radio isanganiro urakoze misago mu ruyigi naho nyene abigisha bashashi jana na cumi na batatu barahawe kuri uyu wa mbere amaketa barungika ku mashure bagiye kwigisha ko naho abo biyongereye ko mu buyobozi bw'indero n'inyigisho z'imyuga muri iyo ntara ya ruyigi bamenyesha ko bagikeneye abandi bigisha bashasha barenga amajana abiri kugira ngo ivyigwa byose bitangwe neza ku mashure nshingiro na inyuma y'ishure shingiro yose yo mu ntara ya Ruyigi harisekeza mu ntara ya ngozi kuva kuri wa mbere ryo kurandura ibitoke byose bigwa indwara ruhonya bitoke mu gihe bariko barerekana kuri wa mbere ingene ivyo bikorwa imirimo umunani niyo yaranduwe mu makomine ane y'iyo ntara umuyobozi w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya ngozi agahanura abarimyi bose kunyarutsa kurandura ivyo bitoke byose bigwaye imbere y'uko batangura kurimira impeshi yimirije mu ntumbero yo kuraba ingene iyo ndwara yabaye ndanse yogabanuka n'inkuru tubaza Apollinaire Muzagara Joseza ryatanguriye makomine ane y'intara ya Ngozi ariyo Marangara, Ruhororo, Mwumba na Gashikano. Abarongoye uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara karakajye kuri bo ko kwereka abarimyi ingene ico gikorwa kigenda. Justin uwa barongoye BPA Ngozi amenyesha ko ingundi gwaye irandugwa yose bakimba ekinogo bagatemagurirayo imitoto, imitumbutumbu hamwe n'intembe bagaca bafurira. Ibikoresho vyaba umupanga canke isuka baca babishira mu mucanwa bigashuha kugira babikoresheje ahandi ntibikwiragize iyo ndwara ruhonyabitoke kuri uyu munsi wa kabiri w'iryo sekeza ico gikorwa cabandanirije muri komine ya ngozi ku mitumba ya camugani na gisagara imitumba ibangamiwe cane n'iyo ndwara ya ruhonyabitoke igitoke kigwaye usanga imitoto yose yumye hamwe n'umwanana amahando kamengo arahiye agasa n'umuhondo umutumbutumbu nawo hamwe n'intembe ugasanga birimwo ibintu binuka cane Justin uba barongoye uburimyi n'ubworozi mu ntara ya ngozi asaba abarimyi kunyarutsa ico gikorwa impeshi itaratangura akavuga ko ahavuye ivyo bitoke bohateragira ibindi barindire n'imiburiburi y'amezi atandatu badasubiriye kuhatera ibitoke ingozi ponari muzagara radio isanganiro Urakoze muzagara makuru ajyanye n'akaranga naho ihiganwa ry'ivyese bita slam poezi rihora ritunganywa uko imyaka ibiri iheze ngo rifite intumbero yo gushyira ahabona udoserukira uburundi mu ihiganwa ry'ibyese ku mugabane wa afurika mu iganiro ku bamenyeshamakuru cyaremeshejwe kuri uwa kabiri n'umugwije we silamu usanzwe utunganywa iryo higanwa mu burundi batumenyesha ko igishasha muri uno mwaka ari uko iryo higanwa rizoje no hagati mu gihugu akaba atari ko byari bimeze mu ihiganwa ryaheruka aho abahiganwa barabibujumbura gusa wari yatahukanye ikibanza cya mbere muri iryo higanwa igete izobimpa akaba yararonse amahirwe yo guserukira uburundi mu ihiganwa ry'umugabane wa afurika ryabereye mu gihugu cya Chad uyu mwaka iryo higanwa rikazobera mu gihugu cya etiyopiya uwo mugwi jewe silamu ukamenyesha ko ukwiyandikisha kugira ngo umuntu ashobore kuzohiganwa byatanguye kuri uno wa kabiri mu gisata cy'amagara y'abantu na nawe babwiye mu ntango z'ano makuru hari umugera wa coronavirus wadutse mu gihugu cy'ubushinwa uwo mugera ukaba umaze guhitana ubuzima bw'abantu bagera ku ijana n'abagera ku bihumbi bine n'amajana atanu akaba aribo bamaze kumenyekana ko bafise uwo mugera abajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bamenyesha ko uwo mugera naho ufise umuvuduko utanganya n'uwaheruka kwibonekeza muri ico gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi naho ryemeza ko uwo mugera ubangamiye abantu ataka atakamo mpuzamakungu ko gutera nk'uko tubibaza emerisha niyo nkuru Nkuko tubisoma ku rubuga rw'imonesha kure y'abafaransa France 24 uwo mugera ngo watanguye kwibonekeza mu gihugu c'ubushinwa mu kwezi kwa kigarama umwaka urangiye gushika ubu abantu bagera kwijana akaba aribo bamaze kuhasiga ubuzima mu ntara ya Hubei nayo abagera ku 2405 akaba aribo bamaze kumenyekana mu gihugu cose c'ubushinwa umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'ubushinwa Li Keqiang kuri wa mbere akaba yaragendeye igisagara ca, ca Wuhan gisanzwe kiriko gikorerwamo ubushakashatsi kuri uwo mugera mushasha mushasha wa coronavirus umaze guhitana ubuzima bw'abantu bagera kwijana rikaba ari rya mbere umutegetsi nk'uyo agenda ico gisagara kuva uwo mugera utangura kuvugwa gushika ubu ukaba umaze gutandukira ibihugu bigera kuri 15 nkuko tubandanya tubikura kuri urwo rubuga rw'imonesha kure y'abafaransa France 24 ishiramwe mpuza makungu ryitaha amagara y'abantu OMS mu mfunyafunyo rumi rw'igifaransa naho yemeza ko umuvuduko w'uwo mugera uteye ubwoba nta kamo mpuza makungu riratera mu ntumbero yo guhamagarira ibihugu ngo vyikingire nkuko tubandanya tubisoma kuri ugo rubuga nayo abategetsi b'igihugu c'ubushinwa mu vy'amagara y'abantu baremeza ko uwo mugera naho ufise ubukare n'umuvuduko munini udashikiriza uwundi mugera nk'uyo wigeze kwaduka muri ico gihugu mu myaka y'ibihumbi bibiri mu bimenyetso vy'uwo mugera harimwo ubushuhe agakorora kujya kw'ingwara ya malaria mu bushikiranganje bujerwa amagara y'abantu ku gataka ku Burundi tubabajije ico bakiriko kirakogwa mu ntumbero yo gukinga bemeye kugira ico bashikirije mu makuru yacu yejo
buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu
murabimenyereye ku minsi ya kabiri uno munsi tubaganira indwara yo kugirira umwanda muto mu gitanda igihe umuntu asinziriye iyo bita inihezi mu rurimi rw'igifaransa umuhinga mu kuvura indwara zo mu mutwe angelus nindereye akavuga ko bayita indwara igihe umwana arenze imyaka itanu ce kimwe no ku muntu akuze Mindere agasigura ko kimwe mu bituma umuntu agira iyo ndwara ari uguhamuka cyane cyane ku bana buca n'andi y'amagara y'abantu na ornera muco Enurezi ngo ni indwara yo kugira umwanda muto umuntu asinziriye mu ijoro umuhinga mu kuvura indwara zo mu mutwe muganga Angelus Nindereye akavuga ko biba ku bana barenze imyaka itanu canke abantu bakuze uwo muhinga agasigura ko indwara ya enurezi iri mu migwi ibiri enurezi ni indwara mu kirundi novuga ko ari ugusoba aho umuntu aryamye mu ijoro asinziriye ikaba ari indwara ifata abana mbere n'abakuze mwomenya ko ko gusoba aho umwana aryamye navyo biri ku kubiri hariho umwana ashobora kuba yari amaze kubiheba atagisoba hajyamye gushaka ku myaka itanu bikaba byaraheze itandatu indwi ashobora no ku mwaka wa munani asubiye kwaduka asoba hajyamye kandi byari byaraheze hamba rero niyo yindi rero bita primaire umwana aravuka akarinda agakura bakarindira ko ibyo bihera bikanka gushaka ku myaka irenga itanu kugira bemeze ko koko ari indwara yo kugira umwanda muto umuntu asinziriye mu ijoro ngo abanza gukuramwo ibintu bibiri nabyo bishobora kubituma bituma icambere ngo nikijanye nuko umugwayi atuba afise imigera mu bihimba by'irondoka ica kabiri naco ngo kuraba yuko umwana atoba yavukanye ibihimba bijeje gusohora umwanda muto bidakora neza muganga Angelus Nindereye agasigura ko atari uko umugwayi aba afise iyo ndwara gwaca baheza bakaraba ikibituma ngo nk'umwana yahohotewe canke yafashwe ku nguvu hariho ibyo twokwita trouble psychologique ugasanga nk'umwana yakuze atiyemera kandi kenshi bivanye abavyeyi ngene bamubwira wewe uruku wewe uriki wewe umezuku mwe nabo bana rero barakunda kubandanya bagira umwanda muto mu gitanda barengeje iyo myaka itanu mbere gushika no ku myaka ikuze imyaka mirongo ibiri n'ingahe ikindi naco gishoboka ni mu gihe umwana abaye cyo kwita nka traumatisme physique même psychologique umuntu umwana umwana bakamukarira gose cyane birashobora guca yaduka agira ibyo bintu kandi atahora bigira kwinjira mu itiro rya cyane ngo ni ikindi gishobora gutuma umwana agira iyo ndwara hanyuma iki naco ni umwana mbere n'umuntu ariko arakura ashobora kuba afise ikiya gice kibika umukoyo twita mu ifaransa vesi kitakwije ni ukuvuga imatire ni ukuvuga kitarera cyane cyane ku bana ugasanga ntigishobora gufata umukoyo umwanya muremure kuvuga ko umukoyo uri inzuzayo umwana akaca awusohora asinziriyeho bica byoroha akawusohora nibura niwoga iki naco gishobora kubituma ni ikintu kijanye nuko umwana ashobora kuba yinjira mu itiro rya cane rirerire gose twavuga profo cane akagumirirayo umwanya muremure bikamutuma ama muscle ufate ashinzwe gufata uwo mukoyo kuzibiraho umukoyo uca aca arekura haba umwana basanga yisovyeko ingene ivugwa nicokogwa kugira bafashe umuntu afise indwara yo kugira umwanda muto asinziriye mu ijoro ku mwana arenze imyaka itanu canke ku muntu akuze ni muri buca n'ayandi y'amagara y'abantu izokurikira urakoze muco mwakoze namwebwe mwese mwadukurikiye ni hano amakuru tuba tubateguriye kuri uno mutagaci yarangirira na alphonse kubw'imana niwe yafashije mu buhinga bw'ivyuma ndamushimiye mwese mugira umutaga mwiza
francine ndiyo kubwayo